Iyi mwumvanira d'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabaramukije mwese muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ninjye ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu rwanda habonetse umuntu wa mbere wahitanywe n'indwara ya kovide cumi n'icyenda iterwa n'iyo virusi cyakora ubuyobozi burahumuriza abaturarwanda birababaje kuba twabuze ubuzima bw'umuntu ntabwo bikwiye gukura abantu umutima kuko abari gukira nabo ni benshi iyo n'uwitabye imana nawe ni kumwifuriza urugo ridashira kwa muganga bakora ibyo bashoboye hanyuma ibirenze ubushobozi bwabo tukabyakira tukanabyigiraho byinshi uwo ni dr sabin nsanzimana umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc mu makuru yacu turanagaruka ku ngaruka z'ibiza byasize iheruheru abaturage mu rwanda izi nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu turayahera mu rwanda mu rwanda leta iremeza ko umuntu wa mbere yari ahitanywe n'indwara ya covid cumi n'icyenda iterwa na virusi ya korona umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi niyo nkuru atugezaho umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr nsazimana sabe yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko bababajwe cyane no kuba babuze umuntu wa mbere wahitanywe na covid cumi n'icyenda mu gihugu dr nsanzimana asobanura ko byose byatewe n'uko uwitabye imana yaje arembye aturuka mu bihugu bituranye n'u rwanda atifuje kuvuga izina dr nsanzimana yumvikanishije ko nubwo bababajwe cyane na nyakwigendera ariko bidakwiye kugira uwo bitera ubwoba kuko n'abakomeje gukira iyi ndwara bagenda biyongera biyongera umunsi ku munsi icyo navugaho ni uko nyine birababaje kuba twabuze ubuzima bw'umuntu ntabwo bikwiye gukura abantu umutima kuko abari gukira nabo ni benshi iyo n'uwitabye imana nawe ni ukumwifuriza urugo ridashira ariko burya kwa muganga bakora ibyo bashoboye hanyuma ibirenze ubushobozi bwabo nabyo tukabyakira tukanabyigiraho byinshi gusa uriya muntu nyine nk'uko mwabibonye mu itangazo yatugezeho mu minsi mike cyane ishize akaba yaraje arembye yaratangiye kugira ibibazo byo guhumeka aho yari ari mu gihugu duturanye ikindi cyari kigoranye ni ukuvuga n'akazi akora n'ingendo yari amaze igihe akora bishobora kuba byaramuciye intege cyane ku buryo byagabanyije amahirwe yo kuba yafashwa agakira uwitabye imana azize iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda yari umunyarwanda w'imyaka mirongo itandatu n'itanu wari usanzwe ari umushoferi w'amakamyo manini wabaga mu gihugu cy'abaturanyi kitavuzwa izina umuyobozi wa rbc yasobanuye ko nyakwigendera akigera mu maboko y'abaganga bo muri kimwe mu bigo byita ku barwayi iki cyorezo mu gihugu bamwitayeho bihagije ariko akaza kwitaba imana kubera ko yahageze yaramaze kwangirika imyanya y'ubuhumekero dr nsanzimana asobanura ko byatanze isomo agasaba abanyarwanda kwihutira kwivuza iki cyorezo mu gihe baba batarazahara icyo twari dusanzwe dukora kugira ngo tudapfusha abantu ni uko twashakaga abantu kubabona hakiri kare bataragera kuri icyo cyiciro cyo kubura uko bahumeka ni nayo gahunda turi bukomeze ariko uturutse ahandi kure tutari tunazi akaza ashakisha ubufasha yarembye biragorana kuri uriya rero ntibyakunze nyine ari nayo mpamvu yaducitse umuntu yatangiraho n'ubutumwa ko umuntu waba wifuza ubufasha cyangwa se kuduha amakuru y'umurwayi yaba afite cyangwa byaba byiza umuntu agiye yivuza kare ntabwo mwigeze mutangaza igihugu yaturutsemo kugitangaza si byo byaba byiza kugira ngo n'abandi bagira amakenga bakirinda izo ngendo urabona aba bakora umwuga wo gutwara imodoka nini zambukiranya imipaka bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bakazenguruka mu karere dutuyemo tuvuga iyo tukivuga izina ejo ejo bundi bivuga ko uzaremba azaturuka n'ubundi muri icyo gihugu ushobora kuzaturuka mu kindi duturanye kandi cya hafi ibyiza rero ni ugutanga ubutumwa rusange utagize aho usa nk'uwibanda nk'aho iki cyorezo hari aho cyasize ubona uburyo byavuzwe aribyo bikwiriye abashinzwe ubuzima mu rwanda bemeza ko nta barwayi bashya ba covid cumi n'icyenda bakigaragara imbere mu gihugu ko imibare mishya y'abagenda bandura iki cyorezo igenda iboneka ku mipaka y'u rwanda n'ibihugu bihana imbibi uyu muyobozi wa rbc akemeza ko kugeza imbaraga nyinshi zigiye gushyirwa ku mipaka mu rwego rwo kubuza ikwirakwirizwa ry'iki cyorezo tumaze igihe kirenga hafi kwezi abarwayi bose tubona baraturutse barinjiye mu gihugu bagahita banagaragara bakigera ku mipaka kuko amabwiriza ahari ni uko uwinjiye wese ashyirwaho apimirwa agakurikiranwa agapimwa inshuro zigera kuri ebyiri mbere y'uko ataha iyo atagaragaza uburwayi imbaraga rero ziri gushyirwa aho ngaho ku iyo mipaka ku mipaka yose hari abaganga hari amakipe atandukanye akurikirana abinjira ndetse n'ibipimo laboratwari yacu iri gukora twagerageje no ku turagenda tubimanura tubyegereza ku rwego rw'intara natanga nk'urugero mu ntara y'uburasirazuba ubu hari laboratwari ebyiri i rwamagana n'i nyagatare zafunguye muri iki cyumweru turi gusoza ndetse no mu cyumweru gitaha tukaba duteganya no kugera no mu zindi ntara dr nsanzimana sabin uyobora rbc yavuze ko igikorwa cyo gushyingura umuntu wa mbere wahitanwe na covid cumi n'icyenda mu rwanda kizakurikiranwa n'abaganga ndetse na bamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera uyu muyobozi agasobanura aho gushyingura uriya nyakwigendera bizakorwa hagendewe ku mabwiriza mpuzamahanga agenga uko bashyingura bishwe n'indwara yandura Dr Sabe avuga ko umubiri wa nyakwigendera ugomba gukomeza gukurikiranwa n'abaganga kugeza ashyinguwe ndetse no mu gihe cyo kumuherekeza bakazaba bahari kugira ngo hatazagaragara undi muntu wakwandura iyi ndwara Dr Nsanzimana yasobanuye ko umubare w'abazajya guherekeza nyakwigendera nawe ugomba kuba ari muto cyane kurusha n'uwagenwe na guverinoma y'u Rwanda w'abantu mirongo itatu kuko gushyingura umuntu wishwe na covid byihariye atari nko guherekeza uwishwe n'indwara isanzwe imibare yari itangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu bipimo igihumbi magana atatu mirongo itandatu n'umunani byafashwe kuri uyu wa gatandatu habonetsemo abanduye bane bituma umubare wamaze gusanganwa ubu bwandu bose bagera kuri magana atatu mirongo itanu n'icyenda abakize bashya ni batatu batumye abamaze gukira bose bazamuka bakagera kuri magana mirongo itanu mu gihe abakirwaye bose ari ijana n'umunani Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turacyavuga kuri iki cyorezo cy'indwara ya covid cumi n'icyenda ubugereki bwashyize ubwongereza amerika n'ubutaliyani ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo batemerewe kujya kubufatiramo ibiruhuko abongereza n'abanyamerika binjizaga mu bugereki akayabo kaza miliyari buri mwaka amaperereza yerekana ko mirongo itandatu na gatanu ku ijana by'amahoteli y'ubugereki ashobora kuzahomba agafunga imiryango natabasha kuzanzamuka muri iyi mpeshyi abagenzi baturuka mu bihugu makumyabiri n'icyenda nibo bazemererwa kwinjira mu bugereki ariko ntibizaba bihagije ngo ubukerarugendo mu gihugu bubashe kugenda neza ubugereki bushobora kuba buri ku isonga mu bihugu abantu bafatiramo ibiruhuko cyakora inzozi z'abanyamerika abongereza n'abataliyani ziragenda ziyoyoka mu gihe batemerewe kwinjira muri icyo gihugu guverinoma y'ubugereki ifata icyo cyemezo yasigaje ibihugu makumyabiri n'icyenda ku rutonde ababiturukamo bazatangira kwemererwa gusura ubugereki mu gihe iki gihugu kirimo kugenda cyisubira nyuma y'ibyangijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda iki cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku rwego rw'ubukerarugendo rwinjirizaga ubugereki akayabo k'amafaranga abategetsi bashinzwe ubukerarugendo b'ubugereki bavuga ko abagenzi bashobora kuzemererwa gukandagiza ikirenge ku kibuga cy'indege mpuzamahanga mu murwa mukuru no mu majyaruguru y'igihugu guhera ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa gatandatu gutaha ibihugu makumyabiri n'icyenda abaturage babyo bazemererwa kwinjira mu bugereki birimo israeli ubushinwa n'ubuyapani byabonetsemo abantu bake banduye virusi ya korona bazasuzumwa niba badafite ibimenyetso by'iyo virusi ariko bazemererwa gufata ibiruhuko byabo nta nkomyi batagombye gushyirwa mu kato cyangwa kubahiriza ingamba za guma mu rugo cyakora urwo rutonde rw'ibihugu rushobora guhinduka bitewe n'umubare w'abituye bandura virusi ya korona minisitiri w'ubukerarugendo w'ubugereki haris teo haris asobanura ko urutonde rwakozwe nyuma y'uko igihugu kimaze gufata ingamba zikaze zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona kugeza ubu ubugereki bwabonetsemo abantu batagera ku bihumbi bitatu banduye virusi ya korona hapfuye ijana na mirongo irindwi na batanu tukivuga ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya korona aborozi n'abacuruzi b'amatungo bo mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda baravuga ko ifungwa ry'imipaka ryazambije ubwo bucuruzi ni mu gihe abaguzi benshi baturukaga muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubu batacyambuka kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda umunyamakuru wacu temisitokere mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru abagaragaza iki kibazo ni abashora amatungo mu isoko mpuzamahanga rya rugari riherereye mu murenge wa macuba muri nyamasheke abo bavuga ko muri ibi bihe hafashwe ingamba zo gufunga imipaka kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo bucuruzi nabwo buri mu byagizweho ingaruka cyane n'icyo cyemezo inka zarahombye cyane kubera nta bakongomani bakiza mu rwanda nibo batuhahiraga tukahahirana nabo bakatuzana ibyo duhaha natwe tukabahereza amatungo ubu urasigaye uzana inka ugahagarara mu isoko ukaba uriyigereka inka zagurwaga n'abakongomani bajya kuzibaga kubera nta mipaka ifunguye uruzi rukurwaho n'abanyarwanda gusa bajya korora urumva nta mafaranga dufitemo ureba nk'ahariya mu majigija rikada zirahagaze ureba mu mapfizi hepfo naho nuko ni umuturage uri kuza kugura akamasa gatoya ko kuragira inka nini zabuze amafaranga ubu nyinshi zose zirataha inka nini cyane inka z'imbagwa inka z'inyama izo nka ntabwo zikubona abakiriya kuko nta hantu ziri kujya iri soko ry'amatungo yiganjemo inka risanzwe riterana inshuro imwe mu cyumweru ku munsi ryateranye aha hashoboraga kugurishirizwa amatungo hafi magana atanu icyakora muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda ubu ngo nta na kimwe cya kane cyayo ahagurishirizwa yewe naguzwe abacuruzi baravuga ko amafaranga bahabwa ari make cyane nshaguraga magana n'inka nziza ikomeye ariko buriya nta mipaka nta bari komoka ubu kiri kugura magana atatu abiri n'itanu ubu nta mafaranga ari mu mbega dufite igihombo kinini cyane reka nta giciro nacyo nyine tugura makeya cyane kandi ubu inka ubu yasubiye hasi cyane kandi imbere inka yari yaruriye none ibintu isigaye yaragiye hasi cyane iri bura ry'abaguzi mu isoko rya rugari riragira ingaruka ku bari bafite aho bahurira n'ubwo bucuruzi bose kugeza no ku mushumba wahabwaga akazi ko gushorera ayo matungo ayajyana mu isoko abantu bashoreraga bahuye n'ikibazo cy'ubukene kubera ntibagikora ku rufaranga n'abacuruzi ntibagikoraho kubera ko umukongomani nyirizina niwe wazanaga amafaranga ahagije mu rwanda natwe tukabona amafaranga dushaka ku matungo yacu tworoshye igihombo ni kirekire kuko iyo inkuyu izanye gatatu umaze kwisora ibihumbi birindwi magana atanu ubwo rero byahumbi birindwi magana atanu washyira no kuri hamwe ugenda uyisiga mu nzira aho uyiragiza n'ubwatsi ugenda uyiha ugasanga igihombo ni kinini cyane aba rero bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zashyiraho uburyo bubafasha muri ubwo bucuruzi bwabo abakongomani ubundi bagurira muri iri soko turabazi dufite n'urutonde rwabo ni abantu bazwi si abantu bagenda bahindagurika umunsi ku munsi hashyizweho rero nk'uburyo bwo kubapima hagashyirwaho nk'inzira imwe bakabemerera bakaza bakabanza bakajya babapima noneho bakahiriza amabwiriza nk'abandi bikarindwa ku buryo bufatika bakaza bagahaha ndetse no mu gusubirayo tukamenya umutekano wabyo ntacyo byatwara ubuyobozi uramutse bishyize ku murongo byashoboka kuko nta cyananirana muri iki gihugu cyacu babishatse tugize amahirwe ubuyobozi bukadufasha twakora amatsinda bakadufungurira bukavu hano kuri duwani twashaka zigahurira kamembe n'imodoka zikagenda mu matsinda zijyanye nabo bakava hakuno bakazifatira hakuno byatworohera kurusha uko wenda bataza mu rwanda ariko byibuze bakabona ko zijya muri kongo ku ruhande rw'ubutegetsi ariko ingingo irebana no korohereza abaguzi b'amatungo bavuye muri kongo kuremera isoko rya rugari iyo ntiyashoboka kuko inyuranyije n'umwanzuro wo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda icyakora bwana ntaganira josue michel umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka nyamasheke avuga ko hari gahunda yo gufasha abo bacuruzi koherereza abanyekongo ayo matungo nabo bakaboherereza amafaranga bitabaye ngombwa ko bahurira mu isoko uburere igihari ni uko abakongomani n'abanyarwanda baravugana abari ku ijwi abari za midaka za katana za bukavu noneho bakavugana bene babo hano hari izinyura mu bwato ariko hari abanyarwanda bazisizemo bakazohereza bagenzi wabo cyangwa ubwato bukaza bugagara buhagarara bakazishyiramo zikagenda bakazishyira abakongomani nk'uko babyumvikanyeho hakaba n'imodoka zinyurana ku cyambu i rusizi icyo rero nabwira abaturage babisabye gutyo niko biri ahubwo banabimenye ko ariyo nzira iri soko ry'amatungo rya rugari ricururizwamo ahanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya macuba mahembe na karambi yose yo mu karere ka nyamasheke ariko hakaba n'abacuruzi barishoramo amatungo baturutse mu turere twa rusizi na karongi aba bagaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'ijwi no muri teritwari ya kabare hombi ho mu ntara ya kivu y'epfo ku buryo mu gihe habayeho ihagarikwa ry'urujya n'uruza ku mipaka n'ubucuruzi bwabo busa n'ubuhagaze temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu rwanda bamwe mu baturage bashegeshwe n'ingaruka z'ibiza bakaba bacumbitse mu mashuri barasaba ubufasha bamwe bo mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko batarabona ubufasha ku buryo bugarijwe n'inzara no kubura ibikoresho by'ibanze reka ibindi tubibaze kurodeganza munyamagana nyuma y'imvura nyinshi yaguye ku itariki esheshatu na zirindwi z'uko kwezi kangiza byinshi mu bice bitandukanye by'igihugu abatari bake baracyahanganye n'ingaruka z'ibiza byakuruwe n'imvura nyinshi yateje inkangu n'isuri byahitanye ubuzima bw'abantu mirongo irindwi na babiri makumyabiri na barindwi barakomereka naho bane baburirwa irengero hasenyutse amazu asaga igihumbi ibikorwa remezo nk'ibiraro imihanda n'ibindi nabyo birangirika bikomeye ibi byatumye hari imiryango itari mike yisanze itagifite aho gukinga umusaya bityo imwe icumbikirwa mu mashuri n'ahandi hatandukanye mu gihe hagishakishwa uburyo babonerwa andi macumbi atashyira ubuzima bwabo mu kaga imwe mu miryango ntacyo yashoboye kuramura mu mazu yari ituyemo kuko haba ibiribwa ibiryamirwa imyambaro ibikoresho by'isuku n'ibindi by'ibanze byari byatwawe cyangwa byarengewe n'itaka ry'inkangu cyangwa imyuzure kurikira uko bamwe mu basizwe iheruheru n'ibiza bo mu turere twa rubavu na nyabihu mu ntara y'uburengerazuba babayeho aho bacumbikiwe mu bigo by'amashuri mu buzima bavuga ko busharira tubayeho nabi nta cyo kurya ibyo kuryamo byaragiye umwuzure warabitwaye n'amazi yo kunywa yarabuze ni ibyo ngibyo ibintu byose twabyutse mu gitondo saa cyenda z'ijoro dukiza amagara yacu amazi yatugezeho mu nzu ibintu byose turabisiga inzu ziragenda aha turi nta kintu twari twafashwa nta kuntu tubayeho nta cyo kurya gihari nta n'amazi ahari nta n'akaringiti ni ukujya mu mashuri gusa tukaryama mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane amazu yaraguye ku bwinshi nk'uko namwe mwabibonye mwahageze noneho abaturiye aka kagezi kitwa musarara kariya kagezi mwabonye hariya hirya kitwa musarara bo bahura n'ibibazo cyane by'inkwangu zamanukaga zigenda zimanuka ku bwinshi zihura muri ako kagezi mwabonye ko habaye ubutayu neza neza n'ibibuye binini bikamanuka inkangu zaramanukaga mu by'ukuri ukagira ahantu mu musozi ndetse iruhande rw'iwanjye hari ahantu inkangu yamanutse iranamanuka imanukana n'umuntu twagiye kumutaburura saa munani z'ijoro birananirana bamutaburura nk'ejo bukeye nabwo bimanze kunanira kubera ko yari inkangu nini mu by'ukuri nta kuntu tubayeho urabona hano mu dusanze ni ku kigo cy'amashuri cya vunga nta mibereho ihari ifatika cyokora baduhaye ibyumba by'amashuri turaryamye kuryama ubwo birashoboka urebye ubukana bw'ibiza bwari bukomeye cyane kuko nkange iwanjye ndetse n'abandi dutuye kuri wa mugezi wa mukungwa amazi yatwuzuranye ari nijoro mu ijoro ryo kuwa gatatu nimugoroba nijoro aruzura ku buryo n'umuntu wamamagaye saa cyenda z'ijoro ambwira ko hari amazu yasenyutse nibwo nahagurutse ngira kugira ndebe ikibazo cyabaye nkikandagira hasi nkiva ku buriri nsanga amazi ageze ku gitanda neza ubwo nahise nsohoka ubundi mpeka abana mvamo gutyo ibintu byose biragenda ubwo rero ari ngewe na bagenzi banjye bari kuri urwo ruzi bagiye bagendesha muri ubwo buryo abenshi byarabatunguye kuko wasangaga amazi yaje nijoro ku buryo batashobora kugira ikintu baramura mu mazu yabo ubu rero ubuzima ni ukuvuga ngo turiho ku buryo bukomeye nta gikoresho na kimwe ibintu byose byaragiye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuryama tukibera gutyo tugategereza icyo imana izakora ni mu mudugudu wa mukaka akagari ka mpinga umurenge bashyira njyewe ibiza nahuye nabyo habaye saa munani za nijoro nari ndyamye none imvura irakomeza iragwa mu gukingura idirishya rebye hanze nsanga amazi agiye kwinjira mu nzu nakoresha uko ushoboye rwana n'abana kugira ngo mbasohore mbageze ku muhanda ubwo mu kubasohora cyokora mbageza ku muhanda mu kugera ku muhanda hasize nk'iminota mirongo itatu ndi kuvuga wenda reka njye kuzana akaringiti cyangwa agakoresha ako ari ko kose kubona mbona inzu iguye hasi nta kintu na kimwe nigeze nkuramo na kimwe n'utu twenda n'umugira neza watunishije ibyo nibyo biza nahuye nabyo naho iby'imyaka yo impamvu zo ntabwo twakwiriwe turabivuga kuko impamvu zo mu misozi zamanuye byose byo mu kibaya ubu ngubu mpagaze gutya nta kintu ngira imvura yaraguye igwa ari nijoro bumara nijoro bukeye mu gitondo tubyutse mu rukerera dusanga hano amazi yarahari nta mazi yari ahasanzwe turebye tubona hano hitse mbu bukeye mu gitondo tubwira abayobozi abayobozi baje basanga inzu yagiye naho twe turi hatengutse turi kugenda twikarura umuyobozi arambwira ati aha ntabwo uburyo waharara ni ugushakisha aho ugomba kujya kuba bisaba rero ngo ujye gushakisha inzu mbona inzu y'icumbi nabwo nyishyura ibihumbi bibiri n'atanu kucumbika uko tubayeho ni ugushakisha nyine gutyo umuntu ashakisha icyo ajya urabona ko nta nta umuntu akora icyo ajya ni ukugenda umuntu mbese akora mu giturage dukorera amafaranga make make kugira ngo tubone uko twabaho uko sinabeshya ngo ari ubufasha bugeze bungeraho ntabwo none ubu nyine aho mpagaze ubu ngubu ntaho ni ukuvuga ngo ni ukuza ku muvandimwe akayimba afite inzu akantiza inzu nkaba ndimo ariko nkaba ngira ute ari ukumwishyura kode twari dutuye ahantu ku mukingo w'amazi ubutaka bugenda bumanuka bumanuka bumanuka bukeye nyine gitifu warahageze umuyobozi atubwira ati ese ubu ngubu muri mu biki nta hantu hasaba kuzabacikana rwose kuko hageze hari hageze munsi y'inzu mbega imvura rero ku wa kabiri niyo yaje nyine noneho ibicanwa hari hasigaye haragenda hamaze kugera nibwo gitifu yatuhamagaraga ku wa kane atubwira ati mwebwe nimuzamuke kubera ko amazi yabajyanye nta gisigaye ubu nyine ni ikibazo urabona ko hageze aha ngaha tutiteguye twaryaga tuvuye hanze tuvuye kudeya ubu nta cyo gukora mbega dufite nyine turashonje turakennye mbega uretse ikibazo cy'inzara gisa nk'ikiri rusange ku bashyizwe heruheru ni byiza kubona ibikoresho by'ibanze birimo n'iby'isuku ni ikindi kibazo na cyane ko igihugu kiri mu bihe bikomeye kubera icyorezo cya virusi ya korona aho buri wese asabwa kugira isuku ku kigero gisumba icyo yigeze gusabwa kuyigiraho reka nta kigenda ni ibibazo gusa mbega dufite inzara uretse ko rero gitifu tubayemo yaduha ku mazi yatuvugana harabura kubona amazi imibi iratwishe mbega ni ibibazo gusa ntakundi ni uko tubayeho nyine tubayeho nyine nk'impunzi mu gihugu cyacu turabona impunzi iyo zahunze nyine ziba ziri aho nyine nta kigenda ni inzara kurara ahantu habi imibu malariya nta nubwo habona nyine nta n'urumuri rurimo inzitiramibu yadufasha nyine kutarwara malariya turara nyine twice kugira ngo dupfuke abana tuguma tugira n'akenda gutya kugira ngo imibu itabegere ariko irahari myinshi cyane ibaze nk'ahantu hahinze amateke ugateramo imyumbati ugahinga udushyimbo nka hariya n'ahandi n'ahantu hagati ukabona hagiye ukaba nyine mu buzima bubi umuturanyi yawe ureba impanuka wahuye nazo akakubwira ati muvande fata icyo kurarira ni ubwo buzima duhagazemo nyine ikintu cyihutirwa badufasha ni nka supaneti n'ibyo kurya n'udukoresho nyine duke duke umuntu agomba kujya yiyambaza nyine mu rugo bamwe mu basenyewe n'imyuzure n'inkangu bavuga ko byari bisanzwe bizwi ko ubuzima bwabo buri mu kaga ku isaha iyo ariyo yose bahaburira ubuzima bagiye bahaguma kubw'amabura kindi kuko buri mwaka ubacira amarenga y'urubategereje bo mu kwezi kwa cumi na kumwe twari ku mashuri ya gatanu ubwo turahabaye turahabaye tugeze baravuga ati noneho ejo bundi bavuga ati reka reka reka nimugende mu midugudu mu mirenge yanyu natwe tuzaguma mu yacu hano ubwo rero turahava turaza turagaruka mu manegeka ejo bundi imvura iguye reka reka abayobozi baza bihuta cyane baradutabara baratubwira ati nimwite muzamuka muva aha ngaha ntabwo dushaka ko mugomba gupfa imvura ya mbere yaraguye batujyana mu mashuri ku muganza turavuga ati mugiye mu mashuri tureke imvura igenza make muzagaruka nyine igenje makeya n'abanyeshuri bafunguye baratuzana dusubira aho twari turi muri iyi mvura rero n'ubundi hakazaguma hatenguka hajya mu mazi ubwo wese imwe y'umumama umwe yaragiye duturanye nyine baravuga ati ahantu n'ubundi hazashyira ubuzima bwanyu mu kaga nibwo nyine twazaga tumaze kuza turicaye nyine turatuje ariko n'ubundi dufite ikibazo ubuyobozi buratugeraho ariko nta kintu bari baduha tubayeho gutyo bamwe baryama hasi amatungo uwayisohokanye irara hanze hariya ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose uretse wamugana akagapfukamunwa baduhaye uyu munsi bakaduhaye rwose nk'inkunga kuko utwo baduhaye twari twaragiye utwo twaguze imbere aba baturage bavuga ko ubuzima barimo buteye inkeke kuko nabwo bushobora kuzabasigira indwara zikomeye nka malariya n'iziterwa n'umwanda aba kandi biganjemo abasanzwe batishoboye ku buryo byarushijeho kubagira indushyi mu miryango isaga magana atanu yasizwe iheruheru n'ibiza mu karere ka nyabihu imiryango hafi ijana na makumyabiri icumbikiwe mu rwunge rw'amashuri rwa vunga mu murenge wa vunga mu karere ka nyabihu batewe inkeke n'ubuzima bucucitse barimo kuko icyumba kimwe cy'ishuri kirimo kubamo imiryango itanu mu gihe amazi meza atakihagera kuko n'imiyoboro yagezaga amazi meza muri aka gace nayo yangijwe n'umwuzure muri iki cyumweru dusoza inzego nkuru z'igihugu zasuye abaturage bahuye n'ingaruka z'ibiza ndetse bamwe bahabwa imfashanyo zirimo ibiribwa na bimwe mu bikoresho by'ibanze hari abandi bavuga ko batarabibona ni mu gihe n'imirimo yo gusana ikiraro cyahuzaga umurenge wa vunga n'uwa mugunga wo mu karere ka gakenke ari nacyo cyambukiraho umuhanda ukomeza ugana mu karere ka muhanga cyari cyasenyutse burundu gikomeje gusanwa mu rwego rwo kuvana aka gace mu bwigunge kasizwemo n'ibiza imiryango isaga magana atatu na mirongo ine mu karere ka rubavu nayo iracyahanganye n'ingaruka z'ibiza byasize byangije amazu magana arindwi mirongo ine n'atatu arimo ijana na cumi n'atanu yasenyutse burundu hegitari zisaga ijana na mirongo itanu zariho imyaka nazo zirangirika bwana gilbert habyarimana uyobora aka karere ka rubavu aragaruka ku nkunga aba baturage batangiye kugezwaho twabahaye ibyo kurya birumvikana tubaha n'ibiryamirwa by'ibanze ikindi n'ubundi turacyakorana n'abafatanyabikorwa na guverinoma hejuru kugira ngo turebe niba hari ibindi bikoresho tutabashije kubona twabona kugira ngo n'ubundi nabyo tubibahe ibiri kuboneka rero turimo tubibaha ikindi mu by'ukuri hari amazu yanyuzwemo n'imvura n'amazi ntiyasenyuka turimo tureba akomeye kugira ngo banarebe niba akiri mazima ubu hari timu iri gukorana n'abaturage kugira ngo bagende bareba kugira ngo tumenye niba hari iza nyoye amazi cyane izo ngizo ntabwo bashobora kuzijyamo ariko inzima ni na byiza nanone ko bakoropa kugira ngo bavanemo ibyondo byagiye bizanwamo n'amazi no gutuma amazi arekura a- akomeza kugira ngo adakomeza kwangiza izo nzu izishoboka rero kugibwamo tumaze kubona yuko twatangiriye aho ngaho twaharinze amazi ashobora kongera aho ngaho bashobora kuzijyamo ariko turimo twirinda yuko hagira abajya aha n'ubundi hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga aho rero turakomeza n'ubundi ni igikorwa gikomeza kugira ngo aho bashobora ku- kujyamo bajyemo ariko n'abashobora gusigara nabo basigare imyaka yangijwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaba ari mu ngo mu mirima yeze cyangwa ikiri mito hirya no hino mu gihugu ishobora gusiga icyuho gikomeye ku buryo hari abavuga ko biteza inzara itoroshye kuba kandi bibiza bije mu gihe igihugu gihanganye na virusi ya korona bigafatirana abaturage biganjemo abasanzwe batishoboye nabyo bamwe barabifata nk'indi ngingo ishimangira uburyo hashobora kwaduka inzara ikazahaza abatari bake minisiteri ifite ubutabazi mu nshingano ivuga ko hakomeje gukorwa ibishoboka ngo hakumirwe ibyatuma hagira abandi bantu bicwa n'ibiza kimwe muri ibyo ni ukwimura abantu batuye ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagacumbikirwa ahandi mu gihe hategerejwe ko byose bijya mu buryo iyi minisiteri kandi ivuga ko imirimo yo gusana ibyangijwe n'ibiza byatewe n'imvura idasanzwe ikomeje minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi ikomeza gukangurira abantu bose gukomeza kwitwararika no kwirinda ibyabateza ibiza no kwimuka hashyira ubuzima bwabo mu kaga mu gihe iyi minisiteri isaba ibi abaturage nabo hari ibyifuzo bafite icyifuzo nyamukuru ni uko leta yaduha ibikoresho by'ibanze ikadushakira icyo kurya n'amazu byaba ngombwa akaba yadushakira inkunga kuko ino kubona itafari kubona ibuye biraruhije nibwo bwa mbere mu mateka y'isi niho bwa mbere byabaho dufite icyizere ko bitagaruka tubonye nk'ubufasha wenda mukaturwanaho mwaduha naho konsepti tuzajya tuzerekera ahandi naho twagiye tuhabona nyine kuri karate tukavuga ati wenda turatombeye ariko n'ubundi ubuzima ntabwo bikunda ntabwo mbega nta kuhasubira nta buzima ubu rero wenda tubonye uburyo leta nyine yashaka aho yadutuza mbega naho ubundi kuhasubiraho ntabwo bikunda haba abo twaganiriye abadukurikiye n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mwese turabashimiye reka nsoze mbararikira gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika njye nitwa claude ganza munyamagana arakoze mugenzi wacu claude ganza munyamagana kuri kiganiro ni nacyo dusorejeho ibyo twari twabateguriye kuri iyi saha tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi kuri yutube na facebook vowa radiyo yacu mbashimire cyane rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho uwadufashije gushyira hamwe aya majwi ni fasili gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ugize ibyago byo kuyandura yivuze hakiri kare mukomere rero tubararike ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika amahoro kuri mwese